ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్ radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro eh, twabateguriye aho muri kumwe nanje fidel niyo ngabo kaze mu biganiro byacu rero
baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bampererekanya noneho mpita njya mu uwo ni muhanda umwana wo mu ibarabara mu rwanda iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru atandukanye twabateguriye arimwo ibyatangajwe na leta zunze ubumwe za amerika by'uko u rwanda ruriko ruhungabanya umutekano mu burundi inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yumvirije kugena ibintu bimeze mu burundi Eh, turagaruka ku mukanya gatoya dutangure ku makuru avugwa hirya no hino eh, ku isi inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo yarumvirije ku kugene ibintu bimeze mu burundi ambasaderi w'ubufaransa muri onu francois delatre eh, yamenyesheje ko iyo nama yatumwe ko kuko inama ya onu ijejwe umutekano iguma ihangayikishijwe n'ukuntu ibintu byifashe mu burundi kandi bigaragara ko ibintu bishobora kuyanzara ati ni akaryo ko kuraba ibyakozwe n'ibiriko birakorwa kugira barabe ico bokora mu gutumbereza ibintu mu buryo bwiza aho atanga akarorero eh, k'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika ingingo bafashe yo kuzorungika intumwa zo ku rwego rwo hejuru mu burundi ikindi ni utwigoro twariko baragerageza guhuza abarundi hamwe n'utwigoro tw'umunyamahanga mukuru wa onu umunyamahanga mukuru wa onu abicishije ku muhanuzi wiwe adasanzwe mu burundi jamal benoma François Delatre amenyesha ko bafise intumbero zitatu ku Burundi bwa mbere ni ugukomeza ibikorwa vy'amakungu no kurungika intumwa mva amakungu mu ntumbero yo kugabanya ugutana mu mitwe hagati y'abatavuga rumwe eh, no kugabanya ubwicanyi ubwa kabiri ni ugutanguza ibiganiro atawe bikumira vy'abarundi ubwira gatatu ni ukubahiriza agateka ka muntu mu Burundi ivyo vyose mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano yarusha ari nayo amakungu ndetse n'abayigwa n'ibibazo vy'u Burundi bategerezwa kwisunga ahereza amenyesha ko mu minsi iri imbere ya hafi hari intumwa z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zigiye kuja mu Burundi Leta zunze ubumwe za Amerika ziratunga urutoki igihugu cy'u Rwanda ko kiriko gihungabanya umutekano mu Burundi. Amerika abategetsi babiri bakomeye ba leta ya Amerika bagiriza u Rwanda ko ruriko rukora ibikorwa vyo guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi cy'u Burundi gisanzwe kiri mu bibazo vya politike zimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afurika Linda Thomas Greenfield yarashikirije amakenga afise kuri urwo ruhara rw'u Rwanda ku bibazo vy'u Burundi mu kanama ka Sena ka- ya Amerika kajejwe imigenderanire n'amakungu ejo kuwa gatatu eh, w'iyindwi Linda Thomas Greenfield icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afurika yarashikirije amakenga afise kuri urwo ruhara rw'u Rwanda ku bibazo vy'u Burundi imbere y'ako kanama yagarutse ku mpapuro eh, abategetsi kuri raporo abategetsi ba Amerika bari muri Afurika bamaze gushikiriza uwundi mutegetsi akomeye muri Amerika akaba ari intumwa ya leta ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriello amenyesha ko hari amaraporo yo kwizigira yerekana ko abategetsi b'u Rwanda bariko eh, begeranya zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi mu Rwanda kugira baje gutera Burundi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ya Burundi Perriello amenyesha kandi ko mu mpunzi z'abarundi ziriko zirigishwa im- imyimenyerezo ya gisirikare harimwo abana mu majambo yiwe avuga ati
There are credible reports of recruitment of Burundian refugees, including children, at camps in Rwanda to fight for the Bun- Burundian opposition.
hari amakuru yemewe avuga ko impunzi z'abarundi harimwo abana binjizwa mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi mu rwanda kugira bagwane ku ruhande rw'abagwanya leta y'uburundi mperutse kubonana ubwanje n'imikangara y'abarundi bavuga ko binjijwe mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi y'impunzi mu rwanda aho bahawe imyimenyerezo ya gisirikare kugira bagwanye ubutegetsi mu burundi bajanwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo na za karangamuntu z'amagendo Fighters And led into the DRC with fake ID cards.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu bishe abasivile babiri n'umukozi akora muri duwane baraturira imodoka mu gitero bagize mu biro vya duwane mu gisagara ca mopti kiri hagati mu gihugu ca mali uno musi ku wa kane ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu ca mali intagondwa z'abayisilamu zikorera mu buraruko bw'igihugu ca mali zara- zaraguye akarere eh, zikoreramwo mu mezi ya vuba mu kugira ibitero bitari bike intagondwa z'abayisilamu zarishe abantu mirongo ibiri mu gitero zagize ku ihoteli ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze abandi mirongo itatu barishwe mu gitero cabaye ku mugwa mukuru wa Burkina Faso mu kwezi guheze ku munsi wa kabiri imodoka y'igisirikare irasetse mine hagati mu gihugu ca Mali abasirikare batatu barahasiga ubuzima ivyo bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi Al-Qaeda niwo mugwi ukorera cane mu karere ka Maghreb yamara mugwi Masina Liberation Front umukuru wawo Amadou Kufa niwe yikekwa mu gitero cabaye mu gisagara ca Mopti abategetsi b'igihugu ca Brazil batangaje ko bashitse ku masezerano n'ishure kaminuza yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ku vyerekeye gutunganya urucandago ku kugwanya umugera wa Zika mu kwezi mu mezi 12 ari imbere mu kiganiro n'abamenyesha makuru no musi wa kane umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Marcelo Castro avuga ko leta y'igihugu ca Brazil izokoresha miliyoni n'ibihumbi amajana icenda vy'amadolari mu mugambi wo gukorana hagati ya kaminuza yo muri leta ya Texas n'ikigo kijejwe amagara y'abantu muri Brazil Evandro Chagas mu kiringo c'imyaka itanu yimirije Castro yatangaje ko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashitse ku masezerano yo gukorana n'ibiro bijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira mu bushakashatsi bwo gutora urucandago bwo kugwanya umugera wa Zika ejo kuwa gatatu ikinyamakuru c'ivyerekeye amagara y'abantu cyo mu gisagara ca New England muri leta zunze ubumwe za Amerika carasohoye icegeranyo cerekana ivyemezo vy'uko hari isano hagati y'umugera wa Zika n'igitigiri cyiyongera c'abana bavukana ubumuga umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Ash Carter yasavye no musi wa kane bagenzi be bo mu runani ruyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika rugira ibitero vy'indege z'ingwano ku mugwi w'intagondwa wiyita leta ya Islam muri Iraq na Syria gufasha kurushiriza mu vyerekeye igisirikare n'amafaranga kugira igikorwa cyo kurwanya leta ya Islam kigende neza Ash Carter yabonanye n'abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi bo mu bihugu bitari bike Brussels mu Bubirigi aho bavuze ko hari bimwe mu bihugu amazina yabo atatangajwe biri mu runani ruyobowe na Amerika ataco biriko birakora ubuhorande bwatangaje bwatangaje mu kwezi guheze ko buzokwagura uruhara rwabwo mu rugamba rwo kurwanya leta ya Islam muri Iraq na Syria mu gihe Arabia Saudite imenyesha ko ishobora kurungika inteko zigwanira ku butaka muri Syria umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika Ash Carter avuga ko azoshikiriza umugambi ugenewe kwihutisha intererano mu rugamba rwo kurwanya leta ya Islam ibisigarira vy'inyubakwa y'umutegetsi akomeye w'umuyisilamu w'umushit Sheikh Ibrahim za Zakzaki nivyo umuntu ashobora kubona inyuma yuko inyubakwa isambuwe n'ibimashini vya bulldozer mu gisagara ca Zaria mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria inyubako ya Sheikh Ibrahim Zakzaki yasenyuwe inyuma y'imisi itatu yo gutana mu mitwe hagati y'igisirikare ca Nigeria n'abagwanyi b'abashita mu gisagara ca Zaria mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko bashita amajana n'amajana bishwe igisirikare caranse gutanga igitigiri c'abashite bapfuye yamara cyamenyesheje ko umusirikare yishwe abandi batanu barakomereka ubwicanyi n'inkurikizi zabwo bishobora gutuma igihugu cya Nigeria ciciyemwo ibice mu gihe kiriko kirwanya umugwi w'intagondwa z'abayisilamu w'abasuni Boko Haram radiyo ijwi rya amerika iyi porogaramu y'ibiganiro byacu turabishikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri FM mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na Facebook kuri adrese radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'abana b'inzererezi batera biyongera mu mabarabara mu rwanda leta y'u rwanda irateganya kuja ihana umubyeyi byagaragaye ko atitayeho umwana wiwe bikamuviramo kuja kuba mu ibarabara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize asumta kaboyi
muri iyi minsi hirya no hino mu mujyi wa kigali haragenda hagaragara umubare w'abana biyongereye mu muhanda iyo uganiriye n'abo bana benshi bakubwira ko impamvu zabazanye mu muhanda zituruka ahanini ku mibanire y'ababyeyi babo nageraga nyine ngo mbone ukuntu ndyama kuko ntago harara hanze wumva imbeho rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica uka- ukanywa ibyo biyobyabwenge none se ko wari ufite ababyeyi kuki wararaga hanze nuko ba- baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bampererekanya noneho mpita njya mu muhanda wese ko uri muto wanyweye itabi irihe se inywa urumogi inywa kanyanga inywa n- n'umwenge nagendaga ndifure minisitiri w'umuryango w'udagasinzigwa ubwo yasobanuriraga abasenateri b'iki kibazo yababwiye ko umwiryane mu miryango ababyeyi batanye cyangwa abana babaye imfubyi ndetse n'abana ubwabo bashobora kunanirana aribyo biza imbere mu bituma abana bajya mu muhanda minisitiri avuga ko ababyeyi bagiye kujya bahanirwa uruhare bagira mu gihe aribo babaye intandaro yo gutuma abana babo bajya mu muhanda ariko ubu ngubu intambwe turimo gutera ni ukuvuga ngo na wa mubyeyi uri bube ah, tubona ko ibyo byose bihari abifite nta mpamvu y'uko n'uwo mwana ha- habeho n'uburyo bwo kumuhana kuko hari n'aho mu mabwiriza mu mategeko atandukanye dufite muzi ko no mu itegeko nshinga u- u- ubu- kurera umwana ubu- i- inshingano z'umubyeyi zirasobanutse iyo utazishyize mu bikorwa rero no guhanwa nabyo birashoboka mu gitabo cy'amategeko hano y'u rwanda giteganya ibihano ku mubyeyi cyangwa umuntu wese urera umwana akirengagiza inshingano zo kwita kuri uwo mwana ukiri muto bikaba byaviramo uwo mwana kwishora mu buzererezi uyu mubyeyi yahanishwa igifungo kuva ku mezi abiri ariko ntikirenze amezi atandatu n'ihazabe amafaranga ibihumbi ijana kugeza kuri miliyoni cyangwa kimwe muri icyo gihano ababyeyi baganire n'ijwi rya amerika bavuze ko ibiza ku isonga bituma abana bajya mu muhanda ubuharike bufata umwanya wa mbere kuko aho ubuharike bwageze hatangira n'umwiryane hagati y'ababyeyi ibi biza kuviramo abana bamwe na bamwe guhunga iyi miryango yabo bagahitamo kwigira mu muhanda iyo ubona na- nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya ku- kumurera wenyine nibura nta- ntanareke ngo dufatanye wenda tumufatanye nanjye afashe kuri ba bana U- aho aho ntagira umujinya ni hehe jyewe naraharitswe ubu mfi- hari- hari mugenzi wanjye wundi ubu umugabo yaramutwaye ingaruka mbere na mbere usigarana abana wenyine ukabarera wenyine cyane noneho ko ugira- u- u- mugirana ishyari wowe na mukeba wawe mukaba mwanicana iyi iyi ni ingaruka yo kuba u- u- wagira kuko bagushakiyeho undi ni uko uwo mutungo wawe barawusesagura ababyeyi baganira n'ijwi rya amerika ariko bafite abana babananiye bakajya mu muhanda babwa ijwi rya amerika ku bukene buza ku isonga mu bitera abana babo kuba inzererezi ngenza kureba ibirayi biba baje kumena nkabitwara nkabitekerera umwana akarya kandi hari itegeko rivuga ko bazajya bahana umuntu wese washoye umwana we mu muhanda ngewe ibyiza ni uko nta mu- hari abamama baza gutwara abana bakabajyana mu kigo wowe wumva wamuha ubugiraneza kuko urumva kumurera ni ikibazo ni ikibazo rwose ahubwo ngize n'amahirwe nkabona umujyana yaba ari amahirwe none se bazaduhana tuzaga ko baduhana bazaduhana niba barambirwa bazarekeraho niba barambirwa bazarekeraho ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'umuryango ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu turere cumi na kamwe tw'u rwanda twakoreweho ubu bushakashatsi habonetsemo abana barenga igihumbi bari mu muhanda bafite hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani umujyi wa kigali ukaba ariwo ufite umubare munini w'abo bana intara y'iburasirazuba ikagira abana bake bari mu muhanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru tuze mu burundi aho abantu mirongo ibiri na batandatu bakomerekejwe na grenade yatewe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri zone ya buyenzi igipolisi kimenyesha ko icenda muri abo mirongo ibiri na batandatu bababaye cyane ubu bakaba bariko bavurirwa mu bitaro iyo grenade yatewe n'abantu bari ku ipikipiki nuko vyemezwa n'umunyagi- uyu munyagihugu adandariza ivyuma vy'imodokari aho iyo grenade yatewe kw'ibarabara rya kane eroje burikaneza n'ibyo adushikiriza maze kumva in- tugira ngo ni pine ritobotse mugabo yaciye bagerenade ntiyabari bakibaye pine ritobotse umva abagenzi banje bose nsanze bakomeretse babajanye kuri Croix Rouge uwitwa Benwa uwitwa Vitali Boston uwitwa Ntuze ya Kamiliyoni uwitwa Sostene uwitwa Ranjiti abo bose bakomeretse n'abandi bandi ntabonye rero umva bose baciye baja kwa muganga abo nabo dukorana ngaha nyene abarengana rero ntazi nabo nyene bavuga yuko bakomeretse urumva ni benshi mbega babibonye bavuze ko umuntu yateye iyo grenade byagenze gute yari ku maguru umuntu yari ku ipikipiki urumva yakoreye yayikoreye mu ishashe ipikipiki irabandanye bacavuga ngo ipiki ngo intuzeya ngo ngo icyo kintu gikoretse mu ishashe urumva rero mu mwanya aha nk'amasegonde makeya ikiraturika aha mu buyenzi n'ahantu mu bisanzwe hari umutekano twabonye mu mpera z'umwaka naho nyine hatewe amagrenade abantu bakomereka mu nyuma basubira basanga abantu mu birabo mwose abiki abajejwe umutekano ubusanzwe basanzwe umu- abajejwe umutekano kweri wari ukwiye ariko ibi byo ku ipikipiki urabona ntawe uvuga ngo porogaramu imeze gutya kweri uyu mushefu de poste angiri yari asanzwe umutekano awubumbatira kabisa ku rusanzwe n'igihe imyerekano yaza ngaha ya ebana yara- yaragize uko ashoboye mugabo ibyo ntibyari bwahashike radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye uburundi ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu birabandanya agatongo rwasa icegera c'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi yari mu biganiro yari- byariko bibera mu ntara ya ngozi yatangaje ko imigambwe y'ingwizamurongo itovugwa mu burundi kandi ko iyo migambwe ari iri mu biteye isibe mu bigiteye isibe mu burundi yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ico yashatse kuvuga kuri ayo majambo yagize ico avuga kandi ku biganiro bihuza abarundi icyo nshaka kuvuga ni uko uburundi ni buto ntibukeneye rero ubuhojoje bw'imigambwe kuko iyo migambwe usanga ari iyo gushyigikira ibi canke biriya kumbure udasanga byari nimba byari na ngombwa gushyigikirwa kubera yuko abantu muri icyo gihe barondera inyungu z'iwabo aho kurondera rusange inyungu z'igihugu icoba cyiza rero ni uko imigambwe yoba mike mugabo ikaba ifise abanwanyi mu gihugu cose nicyo gituma ni- nsaba nshimitse yuko bimwe byumvikanwa ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kwezi kwa gatatu ko imigambwe yacanyemo yosubiza hamwe iyindi nayo igashobora gusukirana kugira ngo habe imigambwe mike mugabo y'inguvu kugira ngo habeho guhiganisha ibyiyumviro nicyo cyifuzo nyamukuru ni kimwe mu miti y'ibibazo mbona biri hano mu gihugu cyacu icyatumye iyo migambwe ku bwanyu iba myinshi gushika kuri icyo giti ricaye irenga mirongo ine n'iki ibyabitumye ni byinshi hariho eh, yuko ubwa mbere na mbere bene kuyishinga akenshi usanga iyo batumvikanye n'abandi kubera inyungu izicanye ziriya bibaza yuko kugira amashami bica bibaha uburenganzira nabwo bwo kuronka ibyo bokwifuza kuronka ku butegetsi buba buhari igira kabiri ni uko muribuka yuko imigambwe myinshi icemegwa hariho myinshi yabayeho kubera iyo migambwe yafashwa na leta hariho rero ababona bati biciye mu mugambwe nanjye ndashobora kuja mu nama shikiranganji biciye mu mugambwe nanjye ndashobora kuronka akarusho kanaka ugasanga rero si si ukubera abantu by'ukuri baba banyotewe gukorera igihugu rwose mugabo ni uko baba bashaka biciye muri iyo migambwe kwirongera gushika ku nyungu z'iwabo ku bwanyu imigambwe usigara ari nkingahe mu burundi mwavuze ko ari igihugu gitoye cyane rwose hosigara imigambwe ingana iki iyo migambwe iyo ariye mu by'ukuri imigambwe ibaye myinshi ntiyorenga itanu yoba iyihe ibyo urumva kuko hobaho gusu imigambwe gusubira gushasha kwiyunga gushasha sinovuga ngo ni uyu n'uriya niyo yobaho mugabo ibyo ari byo byose yova muri iyo nyine yitwa yuko isanzwe ihari kumbure hakavuka n'uwundi canke iyindi mugabo ingufu hagutatana zikaja hamwe noneho abantu bakarondera guhiganisha ivyiyumviro imigambwe ikaberaho kwiyumvira kazoza k'igihugu gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu aho kwiyumvira gusa umuntu kwiroderera ivyo yirondera vyiwiwe ku giti ciwe mwari mu biganiro ingozi ibiganiro bihuza abarundi ariko muri iki gihe hariho abarundi batari koraja muri ivyo biganiro cane cane abari hanze y'uburundi muri iki gihe mbega ku bwanyu abari hanze y'uburundi cane cane nk'abari mu hari senarede boja muri ivyo biganiro ryari leta y'u- y'uburundi ivuga ko muri senarede harimwo abashobora kuba bagirizwa uruhara muri kudeta eka n'ubwo umutsi bwabaye mu burundi eh, ku bwanyu uruhara rwabo muri sinarede rwo uruhe hariho abantu Jewe ku batoja mu bwanje- biganiro bari muri sinarede ku bwanje uruhara rw'umurundi uwo ari we wese nikirumara ntawe ukwiye gukumirwa ku mvo imwe canke iyindi ko umukumiriye ni nk'aho ubu- uba umuhaye umu- umubwiye ati genda noneho wisuganye uko- ukore ibara noneho uburonke nawe ukuntu uronka umuryango w'iwawe rero nibaza yuko ibiganiro numvise ko benshi bavuga ngo bakeneye yuko ngo bibera mu gihugu ngo abari hanze ngo ntibazi ba- bavugira ibyo bavugira ngaha mu gihugu nibyo mugabo boza mu gihugu gute imvo zatumye bahunga zitavuye nk'umuntu yumva yuko bamusohoreye umutahe wo kumufata uwo muntu urumva ko yoronka uwo mutima wo kuza ngo aje ngo ngo- ngo- ngo aje ngo kugira ibyo biganiro Uwase- nk'uko biberaho ku bibuga uwasohorewe umutahe ku bwanyu yoja mu biganiro none ko ingorane ari iz'uburundi bwose umwere ninde ni kuruta abandi uwo ari we wese ko kumbure hatobura ibyo banywe cyangwa abandi bumwagiriza cyo bakiza ahubwo ni uko tuvuga tuti ibyabaye byarabaye tuje hamwe turondere umuti w'ingorane zabaye kugira ngo ejo ntizisubire icyo gihe rero nibaza yuko byoba byiza uyu mugwi washinzwe na leta ukoranye n'ujya mugwi w'akarere cyane mpuzamakungu kugira ngo ntihabe kugira ibiganiro mu byiciro bibiri ngo habe ibiganiro bibera hagati mu gihugu mu nyuma ngo hazaho ibindi byo kuzogenda kuza kuvugana n'abari hanze kumbure mu nyuma byosaba yuko bahuza abandi bari hanze n'abari hagati mu gihugu kandi byoshobora kubera icyarimwe abo babishinzwe bakoreye hamwe
inshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika
jamisako sidikija wate amefurule fe atewolo maliko
furusira ni terisira jeliw bɛ wele numuw bɛ wele
Jami Sako 5-2 balimaw fa ka limaniya a k'aw denw di furu la furu ye ala ta de ye mɔgɔ ta tɛ a k'a dɔn k'a fɔ furu tɛ fantanya ye famaya tɛ artisiya tɛ jeliya tɛ ni fila ka kanu de don wa a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ an ka jɛ dɔrɔn ka limaniya ka dugawu kɛ denw ye u ka bɛn furu yɔrɔ ɲuman ma ka siya wolomaw dabila n balimaw ala k'an bɛɛ bɛn furu yɔrɔ ɲuman ma
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
imbere ko dusozera ibiganiro tubari twabateguriye muri uyu mwanya tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije inama y'ishyirahamwe onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo yarumvirije umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa onu mu burundi jama benoma ambasaderi w'ubufaransa muri onu yari muri iyo nama francois de latre yamenyesheje ko iyo nama yatumwe ko kuko inama ya onu ijejwe umutekano iguma ihangayishijwe n'ukuntu ibintu byifashe mu burundi kandi bigaragara ko ibintu bishobora kuyanzara ati n'akaryo ko kuraba ibyakozwe birakogwa kugira barabe icyo bakora mu gutumbereza ibintu mu buryo bwiza tongeye tubabwira ko amerika itunga urutoki igihugu cy'u rwanda ivuga ko kiriko kirakora ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano mu burundi abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu bishe abasivile babiri n'umukozi akora muri duwana baraturira imodoka mu gitero bagize ku biro vya duwana mu gisagara ca mopti aho ni hagati mu gihugu ca mali uno musi kuwa kane ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu ca mali abategetsi b'igihugu ca Brazil batangaje ko bashitse ku masezerano n'ishure kaminuza yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ku vyerekeye gutunganya urucandago ku kurwanya umugera wa Zika mu mezi cumi n'abiri ari imbere umushikiranganje ajejwe kwivuna amaso leta zunze ubumwe za Amerika yasavye no musi kuwa kane bagenzi we bo mu runaniro uyobowe na Amerika kongereza intererano yabo ya gisirikare mu kurwanya umugwi Islamic State bita intagondwa ya leta ya Kiislamu inshuti mwese ibiganiro twari twabateguriye muri umwanya hari niyo bigarukiye tukaba dushimiye washize hamwe ibiganiro byo muri iki gitondo Elvin Sangano engineer Kale nanje kuri micro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tukaba tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.